iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interinete ubu mushobora kudukurikira ibi biganiro byacu murabisanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankuzi wongeye kubasuhuza hikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha impunzi z'abarundi ziri mu nkambi mu nkambi zitandukanye mu gihugu cya tanzania zahangayikishijwe n'uko zishobora gucyurwa ku ngufu ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubw'iwanje kubera mpunze kabiri hariho ibyatumye mpungano bitaraja mu buryo
uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya nyarugusu general abdel fatah al burhan uyoboye sudani muri iki gihe hari mu ruzinduko mu misiri guhera kuri uyu wa kabiri ni rwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze ya sudani polisi muri nigeria yataye muri yombi abantu barenga mirongo itandatu bari mu bukwe bw'abageni basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu perezida w'uburusiya vladimir putin ntiyitabira imihango yo gushyingura jevgeni prigozin wahoze atwara umutwe w'abacanshuro wa Wagner izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuryango w'abibumbye uratangaza ko abantu hafi ijana na mirongo inani na batatu bishwe muri etiyopiya mu kwezi kwa karindwi mu ntambara ishyamiranyije ingabo z'igihugu n'abarwanyi ba fano mu ntara ya amuhara onu irasaba ko iyo mirwano ihita ihagarara fide niyo ngabo abaye inkuru Marta Hurtado umuvugizi w'ibiro vya ONU bijejwe agateka ka muntu yamenyesheje ko abantu batari munsi y'ijana na mirongo umunani na batatu bishwe mu ngwano mu ntara ya Mahara kuva mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka hisunzwe amakuru yatorokanijwe n'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu ishirahamwe ONU ryasavye ko ubwicanyi uruhagarara n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu mu ntara ya Amahara bihagarara umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe onu bijejwe agateka ka muntu Marta Hurtado yabwiye abamenyesha makuru i Geneve ko batewe impungenge zikomeye n'ihohoterwa ry'agateka ka muntu bitera ryiyongera mu bice bimwe bimwe vya Ethiopia Marta Hurtado yavuze ko ibintu vyateye bimera nabi kurushiza mu ntara ya Amahara inyuma y'ingwano hagati y'igisirikare ca leta ya Ethiopia n'abagwanyi bazwi ku izina rya Fano muri iyo ntara n'ingingo yo gushiraho amategeko yo mu bihe bidasanzwe leta ya Ethiopia yafashe ku itariki zine y'uku kwezi k'umunani Hurutado yavuze ko baronse amakuru avuga ko abantu barenga igihumbi bahagaritswe mu gihugu cose hisunzwe ingingo zo mu bihe bidasanzwe zafashwe amakuru atangazwa avuga ko benshi mu batawe mu mvuto ari abakiri bato bo mu bwoko bw'abamhara bikekwa ko bashigikiye abagwanyi bazwi ku izina rya Fano yatangaje ko basaba impande zose zitana mu mitwe guhagarika ubwicanyi hamwe n'irindi hohoterwa ry'agateka ka muntu uruhagarara rwiyongeye muri iyo ntara muri uyu mwaka inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye abagwanyi bo mu ntara ya Amhara baragize uruhara muri iyo ngwano Fidel Niyongabo tubwire noneho ibijyanye n'uruzinduko rwa General Abdel Fattah Burhan uyoboye Sudani muri iki gihe urimo arimo kugirira mu gihugu cya Misiri guhera kuri wa kabiri uru kandi nirwo ruzinduko rwa mbere akoreye hanze y'igihugu kuva intambara yadutse mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Fidel
General Abdel Fattah Burhan yakiwe na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ku kibuga c'indege co mu gisagara ca El Alamein kiri kw'ibahari Mediterane imbere yaho Sudani yari yatangaje ko abo bategetsi babiri bazoganira ku kugene ibintu vyifashe muri Sudani muri iki gihe hamwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo vyompi bihana imbibe mu rugendo rwiwe mu gihugu ca Misiri General Abdel Fattah Burhan yaraherekejwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire vy'agateganyo Ali Al-Sadiq na General Ahmed Ibrahim Mufadel ayoboye urwego rujejwe iperereza mu gihugu hamwe n'abandi basirikare bakuru mu ndwi iheze Boran yarashoboye kuva ku cicaro c'igisirikare ca leta yaragendeye ibibanza vya gisirikare mu gisagara ca Omdurman bifatanye n'umugwa mukuru Khartoum hamwe no mu bindi bice vy'igihugu yagiye mu Misiri avuye mu gisagara ca Port Sudan kiri kw'ibahari itukura. Misiri ifitaniye imigenderanire imaze igihe kirekire n'igisirikare cyo muri Sudani hamwe n'abategetsi bakomeye baco mu kwezi kw'indwi muri uyu mwaka perezida wa misiri abdel fatah el sisi yarakiye inama yahuje abategetsi b'ibihugu bibanyi na sudani aho yatangaje umugambi werekeye guhagarika ingwano muri icyo gihugu amakuru yacu tuyakomereze muri nigeria aho polisi yataye muri yombi abantu barenga mirongo itandatu bari mu bukwe bw'abantu bashakanye basangiye igitsina mu majyepfo y'igihugu oriyani itanga ishaka arakomeza inkuru
umuvugizi w'igipolisi bright edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu bakekwa ko icyo caha bahagaritswe n'igipolisi mu masaha ya saa munane z'ijoro mu kigwati ca ekpan kiri mu ntara y'ubumanuko yagize ati icaha co gukundana hagati y'abasangiye ibitsina ntikizokwigera cihanganirwa muri iki gihugu co mu burengero bwa afurika edafe yabwiye abamenyeshamakuru ko igipolisi cinjiye mu rubanza rwariko rubera mu ihoteri iri ekpan bafata abantu bashika ku majana abiri inyuma yaho abapolisi baciye bata abantu mirongo itandatu n'indwi mu munyororo ubu bakaba bariko barakorwako amatohoza kibaye igikorwa cya mbere gikomeye kijanye no gushira mu ngiro itegeko rigwanya icaha c'abakundana basangiye ibitsina ingingo y'igipolisi yo gufata abantu bakundana basangiye ibitsina si ubwa mbere ibaye muri nigeria aho ukubakana n'uwo musangiye igitsina bitemewe n'amategeko kandi bikaba bihanwa n'umunyororo w'imyaka ishika kuri cumi abifatanya n'abakundana basangiye igitsina canke abashigikira ico caha nabo nyene barahanishwa umunyororo w'imyaka cumi iryo tegeko ryagiye mu ngiro mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu naho ryaneguwe na bamwe bamwe rirashigikiwe cane mu gihugu hanze ya afurika perezida w'uburusiya vladimir putin ntaza kwitabira imihango yo gushyingura jevgeni prigozin wahoze atwara umutwe w'abarwanyi b'abacanshuro b'abarusiya bagna prigozin yahoze ari inshuti magara ya putin yaguye mu ndege yahanukiye mu burusiya mu cyumweru gishize inkuru tubaza mugenzi wacu diane ninahazwe ibiro vya perezida w'uburusiya vladimir putin vyatangaje ano makuru vyirinda gutomora umusi pregozin azoshingurwako n'ikibanza azoshingurwamwo dimitri peskov ajeje gutanga amakuru mu biro kwa putin yavuze ko ubutegetsi bw'uburusiya ataco bufise buvuga kuco yise imihango iraba bwite umuryango wa pregozine ku rundi ruhande ibimenyeshamakuru bitandukanye vyo mu burusiya bivuga yamara ko pregozine ashobora gushingurwa canke aja yashinguwe kuri uno wa kabiri mw'itongo ry'abapfuye ryitwa serafimuskov iri tongo rishingurwamwo abasirikare bafise amapete yo hejuru ni naho abavyeyi ba president vladimir putin bashinguwe itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika ap dukesha ino nkuru ryasesanguye rivuga ko ibizigizigi no kutaboneka kw'amakuru yuzuye y'ishingurwa rya preguzin biriko vyunyura amakenga y'abibaza ko indege yarimwo yoba yakorowe n'ibigirankana n'ubutegetsi bw'uburusiya kugira ngo bumwihore inyuma y'uko abugumukanye ikinyamakuru ap kibandanya kivuga ko naho ubutegetsi bw'uburusiya budashaka ko preguzin yigeze guhabwa ubushimwe butari buke n'uburusiya ashingurwana ivyubahiro bigoye ku mwaka ikibanza n'uruhara yagize muri politike y'uburusiya biciye mu gutwara abarwanyi b'abacangero bo mu mugwi wa wagner amatohoza y'ibanze yakozwe n'iperereza rya amerika yerekana ko indege y'abigenga jet prive mu gifaransa yahitanye pregozine na zimwe mu ndongozi zindi za wagner yahenutse bitavuye ku isanganya ubutegetsi bw'uburusiya aha bugahakana bwivuye inyuma ababwa bwagiriza kuba inyuma y'ihenuka ry'iyo ndege yahitanye abantu cumi bose bari bayirimwo
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayatugejejeho diane ninahazwe oriyane itanga ishaka na fideli niyo ngabo mbibutse ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mukadukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho mudusanga kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mwadusanga no kuri facebook na youtube aderese ni voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika duhere muri tanzania abarundi bahungiye muri icyo gihugu bafite ubwoba bwinshi ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora gusubizwa ku ngufu mu burundi nk'uko byagendekeye impunzi zari mu nkambi ya mutabira muri bibiri na cumi na kabiri bavuga ko ibimenyetso babibonera ku kwimwa ibintu by'ingenzi bakenera buri munsi inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin ari mu nkambi ya nduta muri tanzania ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya ndutazoni ya cumi kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe abayandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangere bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi rya amerika babona yuko ibihano biriko birakorerwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya mutabira mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'ibiri nyuma y'aho baciye birukanwa ku nguvu mu gihe ico bahunze kitari bwakemuka bahemuke kugira batahe ku bushake bwabo aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya nduta bivugira ivyababayeko aje impunzi kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'umutabira mu nkambi y'umutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mubobo ku bw'umutekano umuke nyene wafatiye ku moko twamaze igihe gito igihe gito dusha turasubira turahunga kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba bamwe usanga biciwe inyuma y'inkambi abandi bagiye gufungwa bakanyurutswa kuva ngo umuntu wawe ari mu gasho umugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe ntawe tuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kubw'iwanje kubera mpunze kabiri hariho i- ivyatumye mpunga no bitaraja mu buryo ni naco gito banovuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubirayo kubera mu Burundi hariho umutekano muke ni naco gituma mvuga ati bishobotse baraba ukuntu botugenza be no kuvuga iyi nkambi ya tanzania vrema guhera nyarugusu no ngaha nduta turageramiwe birenze turageramiwe birenze kweri mu gihe leta ya tanzaniya yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera izo mpunzi zavuganye n'ijwi rya amerika zisaba ko minsi yose amategeko mpuzamakungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe none mwumva twebwe amahoro tuge- tugenda dufise nayahe ahubwo twasaba abantu bari imbere badushikire imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi ya nduta kata amahoro dufise leta ya tanzaniya ni ukuri turayisaba itwo- nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu kuko umuvyeyi yiwe yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kubako bashobore kuyante kuzibona none mwumva nk'uko yatwa- nk'uko batwakiriye badukunda nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye bako- vy'uko vy'uko botugwanira mudufashe mudufashe kabisa murabe ukuntu mwo- twihweza ikintu- ikibazo cacu kije mu ngiro kuko mu burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza abo udukingiye abapolisi bumva abo udukingiye nibo bawuduhungabaniriza hasasa nk'abantu baza gufungwa hasasa nk'abantu baza gufungwa Uko- ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura none uwo muntu aba yaroye hehe ico kintu kabisa mukidufashemwo mukidufashemwo kabisa ico kintu kirababaje kirababaje gose nka twebwe impunzi minsi yose leta ya tanzaniya yafatanije na leta y'u burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse mu gihe bamwe bamwe ku bwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atawahitanye uwundi ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi no mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri n'ibiri umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu wararungitswe mu burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bita mu cyongereza go and see gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika james jovene urakoze kuri iyi nkuru turava muri tanzania tujya mu burundi urukiko mu ntara ya gitega muri icyo gihugu cy'u Burundi ejo ku wa mbere rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu barindwi bashinjwa kuryamana bahuje igitsina ababunganira mu mategeko bavuga ko bagiye kujuririra icyo cyaha eroje buri kaneza abaye inkuru irambuye abahanywe bose ni abari mu bakozi n'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ryitwa muco rifite icyicaro ku murwa mukuru wa politiki gitega batanu bahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri mu gihe babiri bazofungwa umwaka umwe umwe mu bacira urubanza ni umukenyezi yari yajejwe ibigega muri iryo shyirahamwe yahunze atarafatwa n'igipolisi mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka igihe abantu mirongo ibiri na bane bahagarikwa n'igipolisi n'ingendereza bari mu nama mu gisagara ca gitega bikekwa k'ubutinganyi yacira urubanza atahari sentare nkuru ya gitega yabahanye ibagiriza guhuza ibitsina bisangiye no guhimiriza abantu kuja mu buhumbu n'ubusharati nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza babunganira mu mategeko ntiyashimye ko umwidondoro w'imenyekana ingingo bafatiwe yamenyekanye ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ku kwezi naho yari yagizwe ibanga kugera mu mpera z'indwi twaraye turangije uwo mushingwamanza avuga ko yabajije kubona n'abarekuwe na sentare bataciye basohorwa mu ibohero nk'uko vyategerezwa kugenda amakuru y'ijwi rya amerika ryaronse n'uko umwe mu bari bafunzwe kubera ivyo vyaha bagirizwa yitavye imana mu ijoro ryo kuwa kane rishira wa gatanu mu ndwi iheze abajejwe ibohero na parake ntibamworohereje kugira aje kwivuza vyorosha ingwara yagendana ya hepatite b yagiye kujanwa kwa muganga ari ndembe ataca abaganga bakiramira niko amasoko yacu yatwiganiye aho umuryango w'uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu n'itatu nta kinini bashimye kubivugako nyamara amakuru awegereye yabwijwe rya amerika ko azofubwa kuri uyu wa kabiri nyakwigendera yaturuka ku musozi wa mugutu muri komine n'intara ya gitega medesha urwe ry'imana yari ajejwe inyigisho mu ishyirahamwe muco yari mubejejwe n'abacamanza nk'uko amasoko yacu abivuga ijwi rya amerika ntiryatoye kuri telefone y'umuyobozi w'ibohero rya gitega umuvugizi wa parake nkuru ya repubulika n'umuyobozi mukuru wajejwe amabohero mu burundi kugira ngo bagire ico bavuze canke bishure ku butumwa bwanditse twabarungikiye kuva urwo rubanza rutanguye mu ntango z'ukwa gatatu abafungwa bakarungikwa mu ibohero rikuru rya gitega amashirahamwe yigenga abashingwamanza n'iyindi mirwi birinze kugira vyinshi babivugako twashimye kubitwara buke buke kugira turabe ko abategetsi batoca bavyuririra ko mu kubahana cane bashizemo n'agashavu karenze ni kumwe mu baserukira amashirahamwe mpuzamakungu muri afurika y'ubuseruko yabwijwe rya amerika ariko ntiyashimye ko umwidondoro w'imenyekana perezida ndayishimiye yaragize icyo abivuga ko icyo gihe yamara yirinda kududurira ko ko ari kwerekeza kuri abo bantu mirongo ibiri na bane bafatiwe ku murwa mukuru wa politike yavuze ko ubutinganyi bukwegera igihugu umuvumo kandi abarundi babukora n'ubwo batoba baba mu gihugu bakwiye gufatwa nk'ibivume ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'imana n'abamenyeshamana babishyigikira ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni vumwe ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo batambana ngo baba sivumwe nk'uko umenga barangana ni ibicumuro byose mugabo hariho ibicumuro by'ivumwe muracumura mugahagera aho imana ivuga iti urakitse ku isimbo y'inuma aha sinihangane hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana abagore n'abagore bakarongorana iryo ni vumwe imana ntishobora kwihangana ndabasabye mwe bw'abarundi twamirire kure emwe tukigire umuvumo twe n'ibara umurundi yaba akagera n'aho azoba ari muri amerika aja muri ibyo tumuvume tumugire ikivume muri iki gihugu cyacu kuwa cumi na gatanu ku kwezi naho ari ku musozi wa mugera hari ikirimba ca bikira mariya mu ntara ya gitega nyene perezida ndayishimiye yagarutse ku vyerekeye abatinganyi ari imbere y'intumwa ya papa francisco yari yaje mu birori vy'uguhimbaza imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu iheze katolika ishinze imizi mu burundi yagirije ibihugu vyo mu burengero bw'isi zazanye amisiyonari muri afurika gukora amahano azotuma mbere ikiremwa muntu aherengetera muri iyo harimo ubutinganyi ibyo bihugu abazana ijambo ry'imana mu gihumbi n'amajana umunani na mirongo icyenda n'umunani bagiye baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'imana bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda mu gukora ubumara bw'icurubozo kubera ishari n'inzigo n'ibindi bene ibyo bihugu nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasanga ibitsina bashobora kurongorana bagahimiriza abantu ubusambanyi atamutima usimba bakigisha abantu ubuhumbu n'ibiterasoni ku mugaragaro ku isi yose amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe yahamye agateka ka kiremwamuntu batandukanye yo kugera ku wa cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yerekana ko hari ibihugu mirongo itandatu n'umunani bitemera abatinganyi cumi na kimwe muri vyo bibahanisha igihano co gupfa ivyo bihugu mirongo itandatu n'umunani biri muri aziya ikigobe c'abayahudi n'abarabu hamwe na afurika mu burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka ibiri y'umunyororo n'ihadabu umwe mu bashingwamanza batatu bunganira uwo murwi yatubwiye ko agiye kunguruza urubanza muri sentare isubiramwo imanza ya gitega ku bantu cumi n'umunani bejejwe bane baburanye bidegemvya eloge buri kaneza ijwi rya amerika eroje buri kaneza tugushimire kuri iyi nkuru tukiri mu burundi umubare w'abantu bataha bavuye mu nkambi mu gihugu cya tanzania umaze kwikuba inshuro ebyiri mu mezi abiri ashize bamwe bavuga ko bataha kubera ko ubuzima butameze neza mu nkambi abandi bakavuga ko bataha kubera ubusabe bwa leta yabo inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mu burundi muragezwaho na thierrive ndayishimiye gushika muri ndamukiza na ruheshi uwu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abarundi bahunguka baca ku mupaka wa mugina muri mabanda y'intara ya makamba ntibarenga amajana atanu ku ndwi muri uku kwezi kw'indwi na munani ku ndwi harakigwa abarenga ibihumbi bibiri kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu myandagaro hakiriwe abagera ku gihumbi na mirongo icenda na batandatu hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera zino ndwi nyene amamodoka azanye abo bahungutse abarangururana igitara ca mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi ibiri canke itatu bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki makanaki ni uguhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka bakongera iyindi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibindi hamwe n'amafaranga arenga ibihumbi amajana atanu by'amarundi kuri umwe iyo hagize ukikwa n'amagara avurirwa aho nyene nayo mu gihe hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo c'igitara hari ababijejwe babumviriza bakabatunganiriza intara yakira abahunguka benshi ni makamba nko kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu hahungutse abanyamakamba amajana ane n'icenda abanyaruyiga ijana na mirongo umunani na batatu abanyacankuzo ijana na mirongo itandatu n'icenda abanyamuyinga ijana na mirongo ibiri na batandatu n'abanyarutana ijana na mirongo ibiri na batatu abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara inyuma y'iryo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi y'aho bahunze bava kabura bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cane muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera bibiri na cumi na gatanu ka bibiri na cumi n'umunani tugihabwa indya zikwiye ariko ubu nta kwidegenza kwahari kwari kurya nyene yuweni capa umuntu ata maboko ata maguru kwari kurya nyene muri make we watega amashi ivyo baguha ariko nta bindi warure kuri buri burondereremwo mugenzi wese abushimike ramazani ati mpungutse kubera mbona mu buhungiro ataterambere nshobora kurongerayo je nahisemo guhunguka kubera kuko nabonye ubuzima ubwo muri tanzaniya buri tofauti n'ubwo ngaha mu burundi ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira nta mwidegemvyo uriho nta ukwiwosenya muri make ngo ukura inyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi mu byo gusenya ndarishikije michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango usanzwe ntabwo twari twemerewe gukora kiretse twarize twakora twabikora bidashyire mu mategeko twari twemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa usanzwe waba haba gukiza guca ingero cyane kurima cyane gusohoka nawe hoba gusenya bo washobora guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukorwa ingorane twahura nazo indya zari zike baduha indya z'iminsi mirongo ibiri n'umunani ariko naho twagereza kurya duke duke zamara iminsi cumi n'ine gusa iminsi cumi n'ine tutaroze guca ingero washobora gusaza ukaryama aho mu ikambi nta worora agatungwa gakuze kandi baguma mu bwoba esperance nizigiyimana ariya mahumbi twari tuhabaye nta soko tujyamo ugiye mu isoko bagufashe baca baca kugufunga nta n'ikintu umuntu atunga na kimwe umuntu akora n'ukuntu umuntu ntarimo oya nta muntu n'umuntu atungira nta n'ingurube nta n'inka nta na kimwe keretse inkoko yonyine umuntu agiye gusenya bamwirukaho ku bw'ingwe bakamufata bahisemo kuza mu gihugu cy'iwacu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afise ubwoba bahisemo kugaruka iwacu tuyisenge aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu nico gituma duhungutse eee narabyumvishije kuko birakaze cyane nyine ugiye mu ipori baragufata ku ngufu ariko iyo uca wirukanka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera baba baguteye mu mubiri yari habaye nabi kuko nta mwidegenzo twari dufise bwe no mu isoko kwari kukwirukana ukwiruka baje ugasanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro urwaye umutima ukaraba hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha nayo ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe rwasa etienne yewe cyatumye mpunguka byavanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana itere ipunguka kubera batubwira turi mu nkambi y'uko abana ngo batazosubira kwiga ngo bagiye kubihagarika kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kubera niryo terambere ry'abana nyene ubu iterambere ry'abana nawe nawe kadoda k'umugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene Nizigiyimana Shadrake w'imyaka mirongo ibiri yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi i Nyarugusu amaze kumva ko ata kibazo ca leta kizosubira gukorerwa mu nkambi nawe nyene yahisemwo guhunguka agasaba ko batomusubiza inyuma mu mashure nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye bace bavuga ati wewe subira mu w'indwi pa egizampe canke bakambwira nsubire mu w'umunani rero nka je ubona igikuriro urabona uku baba banciye intego cumenga ndoca ndabivamwo n'ivyo guheba mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari umunyeshure yahisemo gushinga umuryango umunsi ahunguka ageze igitara yabwiye ijwi rya Amerika ko atabyo kwiga kirimwo ashima gukora kugira ngo atunge umuryango mu byo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabidukundira baduha ibiro kanaka ku muntu umwe ku bantu babiri batatu kuduga hariho ibiro tugenda dutegekwa ya tutarenza ico abarundi bahunguka bashima ni uko bagaruka mu gihugu cabo ku gushaka kwabo nk'uko vyemezwa na Gwasa Micheli twebwe twaratewa kwamo na UN na leta ya Tanzania leta y'Uburundi na UN bifatanya bavuga ko mu gihugu amahoro bashibaye ko dukwiye gutaha kugira ngo tuze kwa igihugu cacu tumba turabinezerewe batubwiye ko n'umutekano umeze neza duca dufatinga kuyanikira ko dutaha ko nyene na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira nibo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze barashima kandi ko baha bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka basaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro samushimike ramadani yakanika amakinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze guca bisaba bis- bibaye ngombwa abo bantu ukaba ubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana b'imyuga uko ndazi mu iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwuga runaka dutandukanye ari ukorora ari ukugira iki kugira rero ucuronka iryo shirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushitse nta aderese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twoca twicara hehe kugira ivyo bintu tubikurikirane ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse njye nabyakiriye neza kandi nabyakiriye ndyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize morale ibidasanzwe uba abagenzi b'iwacu bacu nkaje nabo nyimwe nabo twabona twahora duhana amazi tuzobana neza nk'uko twahora tubanye kuva n'ubwa n'ubwa mbere kuva no mu nkambi hose rero agakera kintu cyose n'umunyu tuzosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko boba barahinduye imico iriho rakeri agira ati ivyo navyo kenshi ku- kuko mumaze kubana muratinda mukamenyerana mugasanga za ngeso zahari ugasanga barazivye mugasuba mugaca musubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kigirane reka twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turiko turahuzanya nyene Antoine Ntirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo n'uko ibyo gutekererwa vyiyongereye kare mu minsi iheze umuntu umwe yari yandikiwe mu bihumbi bishika amajana ane y'amarundi mugabo ubu umuntu umwe usanga ari mu majana atanu na mirongo itandatu no hirya na mirongo irindwi n'abiri biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu mu vyo bategerezwa gutekererwa vy'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu majana indwi y'amarundi kenshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu cumi na batatu usanga ugwa mu miliyoni zishika umunani ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashitseyo badashika basegerereza asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimwo abahungutse nka leta y'uburundi bishije mu bushinga bw'intwara y'umugi w'iterambere rusange n'umutekano mu buyobozi bukuru bujejwe gutahukana impunzi no gusubiza mu zaba ziteshejwe natwe hari ivyo duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative cumi n'umunani ziri mu ma- mu ntara cumi n'umunani z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni zitanu ibihumbi amajana atanu muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye nka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyiramire nayo iyo nkuru rero yateguwe na tiyerive ndayishimiye afatanyije n'abakunzi b'ijwi ry'amerika niyo itugejeje ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira abakozi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho byari bihagarariwe na frederic nkundikije pj na geoffrey mutagoma nibo bari ku buhanga bw'ibyuma naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire rero ibihe byiza tubasezeye tubararikira n'andi makuru yacu saa kumi n'ebyiri saa moya n'igice mu mbabarire mukomere rero mugire ibihe byiza